mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya rero ni ikiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya imeri ni radiyo yacu arubaze jemera akadomo komu turi no kuri facebook radiyo yacu voa kuri webusayite ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa akadomo komu uyu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mwese abagifungura radiyo yanyu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi kiribanda ku rubyiruko n'uburyo bwo kuruha ingufu binyuze mu buhanga n'ubumenyi ku itariki ya cumi na gatatu kugeza ku ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa karindwi uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi inaha i washington dc hazabera irushanwa mu gukoresha ubwo buhanga n'ubumenyi hamurikwa za robo navuga ko ari nk'iki nk'imashini ikora ibintu umuntu yarasanzwe akora zakozwe rero n'urubyiruko rizahuza ibihugu ijana na mirongo itandatu byo ku isi u rwanda n'uburundi nabyo birimo ku nshuro ya mbere mu mateka y'u Burundi ikipe y'urubyiruko rufite munsi y'imyaka cumi n'umunani y'amavuko ruzamurika robo rwakoze ntoya ruyiha ubushobozi bwo gukora ibyo yagenewe iyo ekipe rero izagira uruhare muri iryo rushanwa ry'inaha i washington dc ni urubyiruko rwibumbiye mu ishyirahamwe rizwi nka gris burundi bivuga great lakes initiative for community empowerment ryashinzwe mu bihumbi bibiri na cumi mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo urwo rubyiruko rwatangiye umushinga wo gukora izo robo robo ya mbere yo gusukura amazi iyo robo rero yarangiye mu kwezi gushize kwa kane mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye umuyobozi w'iryo shyirahamwe bwana kanesiyusi b'indaba turaza rero kuba turi kumwe n'urubyiruko nanone abana muri abo bakoze robo nk'uko nabivugaga navuga ko hari imashini ikora ishobora gukora bimwe mu bintu umuntu asanzwe akora ku giti cye mudero telefone zanyu tuze kubaha umwanya muganire iyacu ni magana abiri na kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe barimo kudushakira rero umutumirwa turagira ngo tubuze kumuha umwanya muze kuganira ubwo naho mu kanya gatoya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko nabibabwiraga uwo mutumirwa wacu warabonetse kuri telefone ni bwana bindaba kanesiyusi nagira ngo rero muhe ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika mbere y'uko tuza kwakira abana mu kanya bwana bindaba muri aho murakomeye
yego mwe turi aho namwe n'amahoro ni amahoro ni amahoro turashima imana ikaze ku ijwi ry'amerika yego murakoze cyane ye ubwo rero nagira ngo mutubwire muri makeya uko igitekerezo cyo gushyira hamwe abana kugira ngo bahuze ubu- ubumenyi icyo gitekerezo cyaje gite
icyo gitekerezo cyaje imbere y'uko tukisika ko dusanzwe dukorera mu ishyirahamwe ryitwa great lakes initiative for communities empowerment risanzwe ryigisha abana ibijyanye na bya informatike kandi tugafasha n'amashuri kuronka za ordinateri ku buryo bubayabaye abana bakaza bakiga kandi n'amashuri akazibona tukongera tugakora ibijyanye no guhindura ibintu byamaze kononekara ibikoresho bya mudasobwa cyangwa ordinateri byamaze kononekara tukabihinda ku buryo bishobora kutonona ikirere cyangwa aho abantu baba bariko barakorera Ni- hamwe n'ibindi tukongera tugakora amaforomasiyo ku bana tukabigisha ukuntu bashobora kurondera ubuzi ba- bakubaka amashyirahamwe yabo bagashobora kuronka ubuzi no kubuhereza abandi icyo cyiyumviro cyagiye kuza kugira ngo tuvuge ibyo bikorwa bikaba bikora no guhuza abana ku bijyanye no kubaka ibyo twakwita ibikoresho bifasha mu bi- mu bikorwa bimwe bimwe mu buzima bwa minsi yose haba mu buganga haba muri mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere cyangwa n'ibindi aribyo bita robotike mu rurimi rw'i- rw'ikinyamazuru nk'uko tubyita mu gifaransa cyangwa mu mu cyongereza
none abana muhitamo muvuze ko n'ubundi mukorera muri iryo shyirahamwe abana muhi- mubahitamo gute kugira ngo bakore eh, utwo tumashini
hari abana bamwe basanzwe bagira imyimenyerezo ngaha nyine mwa- mwari mu ishyirahamwe ryacu bakaza kwiga abo rero harimo abo twahisemo bashobora tuba- turabasaba kwiyandikisha uko kwiyandikisha ku buryo bashobora kwi- gukora utwo tumashini twitwa amarobo hama bamwe bariyandikishije abandi ntibabyumva ariko abo nyine turi kumwe nibo bashoboye ku- kuramiriza ku buryo bashobora kuvuga ati iki kintu ko ari gishyashya reka twumve iyo gitera kiza hanyuma tugikurikirane niyo mpamvu bashoboye kuronka ayo mahirwe yo kuja muri iyo kipe nk'uko mwabivuze izo yaronse uburenganzira bwo kuja mu mahiganwa muri amerika muri uko kwezi kw'indwi kuza Mm. mukenera ibikoresho rero mwari mutubwiye nko gu- gukora imashini zita- za- zi- zifite ibibazo mukenera ibikoresho byo gukora izo za robo mwavuga ko ibi- ibikoresho mubivana ahagana hehe
ibikoresho dukoresha mu gukoresha izi za robo birava ku bantu dusanzwe dufitaniye ubucuti bo hanze muri za amerika bakadufasha kubironka byo tubishika nino tugafasha abana kubi- kubibigisha kugira nabo muri kazoza bashobore ku- kubyigisha abandi kuko ubumenyi murazi ni uruhererekane Mm, ni uruhererekane ku isi yose nzima yego mhm. none se ubwo muravuga ko utwo tumashini muravuga ko dushobora kuba twakoreshwa no mu bitaro n'ahandi mu mirimo ya buri munsi murateganya kuzazishyira ku isoko aha ndavuga kuzazigurisha nyine utwo tumashini mugakora twinshi cyangwa se murateganya kugira ngo mufashe abana ku- kongera ubumenyi bwabo mu cyiciro bagezemo
ego ibyo ubu turacyari mu ntango Mm, iyi iki kintu cyatanguye mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka weze wa ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu niho twamenye ayo makuru turasaba abo bantu bari muri amerika basanzwe babidufashamwo ko two- twinjira mu ji- shyirahamwe mpuzamakungu ry- ryubaka ibya robotiki cyangwa amarobo baratwemerera bamaze kutwemerera rero nuvuga ko bikiri bishyashya kuko robo ya mbere tumaze kubaka twayihereye mu kwa gatatu tuyigeza muri uku kwa kane urumva dufashe igihe kirekire mugabo bo babimenyereye bashobora kubyubaka umwanya mutoya nkagira ngo rero muri kazoza eh, turashobora no kubaka izindi koko zishobora gufasha mu bikorwa bya minsi yose tukazishyira ku isoko kuko tubandanye dukora ubushakashatsi tukagira tukarondera ukungene dushobora gukora izindi zizaba zifite ibikorwa bi- bifite umumaro ukomeye cyane ku rwego rw'ubuzima bwa minsi yose mm. Ye, muri uko kwezi kwa karindwi rero nk'uko murimo kubivuga muzaza inaha i washington kumurika akamashini mwakoze ah, muri iryo rushanwa Yego.
rizahuza ibihugu ijana na mirongo Yego.
itandatu byo ku isi kwitegura mubigezehe
kwitegura nk'uko nabibabwiye twatanguye imyiteguro mu bijyanye no kumvisha abana uko ibyo ibyo bintu babyinjiramwo n'umumaro wabyo mu kwezi kwa kwa mbere k'uwo mwaka wa ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko imyiteguro nya- ijyanye no kubaka icyo gikoresho cya robo twayitanguye muri uku kwezi kwa gatatu niho twaronka ibikoresho bivuye muri amerika tira- hamwe abana abashoboye ku- ku- kugumana natwe hanyuma turayubaka aza- tu- tubanza kubaka iya mbere ariko yari ibintu atatu yokora uravye urukino tuzaba tugiyemo ruzoduhuza n'ibyo bihugu ijana na mirongo itandatu na bingahe bizoba biri washington tubona nta- nta mumaro iyo tumaze tubona kuyisambura ibinjira hamwe n'abana turubaka iyindi nshasha ishobora ku- gukora igikorwa dushaka kuyi- ko yokora muri ayo mahiganwa azobera washington kuri ki- kino gihe tuvugana imyiteguro aho tuyigejeje twaramaze kubaka iyo robo ira- ira- irakora ariko dushaka n'ubundi kubandanya dushyirako ibindi bikoresho bya cyangwa ibindi bihimba byayo byadufasha gukora ibindi bintu bi- bikomakomeye bi- bihuye n'urukino tuzaba tugiyemo Mm. none bwana bindaba ubwo mu- muri muri muri iyo mashini mu- muvuga ngo mwashyizemo ibintu murongera murayivugurura mwahereye kuri mwari mwakoze hanyuma icyo izakora ni iki niba atari ibanga
iyo nta banga ririmwo Mm.
Eh, icyigwa nyamukuru gishingiye kuri iyo kuri iyo kompetisiyo cyangwa ayo mahiganwa tuzaba tugiye mu washington ni uko ku isi nzima uno munsi hari ikibazo cy'amazi ku isi hari mu mpande nyinshi z'isi abantu baragwanira amazi hari aho agenda arakama bivanye n'ihindagurika ry'ikirere ku isi robo twakoze niyo dufa- nizo ishobora kudufasha mu bijyanye ni- no mu byiyumviro kugira ngo dushobore gufasha abana no ku- kwiyumvira ko bashobora ku- gusukura amazi aho baherereye robo ikamanuka mu mazi igatoramo amazi acafuye ika- ikayajyana muri za laboratwari sinzi kumwe binazita mu kirimi cy'amazi- eh, kinyamazuru hanyuma abahinga bagaheza bakayahingura akaba meza ikongera igafata amazi meza ikayajyana ahantu bashobora kuyabika kugira ngo abanyagihugu bashobore kuyakoresha ari meza bitabavunnye cyane icyo ni cyo kintu twi- tuzaba tugiyemwo cyane cyane ugira abana babimenye yuko ku isi bashobora gutera ikibazo cy'amazi meza cyangwa cy'amazi mabi sinzi ko nabyita mu kuyagira meza kuyasukura eh.
biciye mu buhinga bwa bwa tekinoloji nyine nk'uko namaze kubibasigurira hejuru Mm, kizaba ari igikorwa cyiza cyane kubera ko ikibazo cy'amazi ni ikibazo gikomeje kuvugwa cyane mu mu bice bimwe by'u Burundi
yegome Mm. none nagira ngo noneho tuvugane n'umwe mu bana umwe umwe mu bana muzazana inaha ngaha Ah, twari twifuje Yego.
kuvugana n'umuhungu n'umukobwa ndagira ngo duhere ku mukobwa umuhungu we turimo turamushakisha ariko telefoni ye ntabwo irimo gucamo ntabwo nzi ikibazo gihari reka twakire umwana w'umukobwa mwamikazi odre nagira ngo Audrey, tumuhe umwe odreye Audrey, ndabona atarashika gatoya aho turi Ntabwo Ari arahagera.
mu nzira araje Eh, yari agiye ku ishuri ariko akora ikibazo mugabo keve we turi kumwe ngaho ari hafi arashobora kwishyura ku bibazo ku bimwe bimwe saba umukiza keve nuko nuko hari muri ubwo bamwe tuzofatana urugendo tuza hiyo washington Ye, ni byiza cyane twari turimo tumugerageza bidacamo none ubwo muri Yego.
kumwe ndumva asho- a- m- mwamuha telefone tukavugana hanyuma akatubwira nawe uko yiteguye Eh, kevin uranyumva kevin hano Ui- ui- Mm.
ikaze ku ijwi rya amerika
yego Mm, ngushimiye rero aka kanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa cyanyu iri shyirahamwe murimo Um- umukuru wanyu bwana bindaba kanisi yose yaramaze eh, yaramaze kutubwira ko bitangira hari abana bagiyemo abandi bamwe bakavamo wowe niki cyatumye u- ubyitabira ukagumamo kugeza no kuri uno munota aho ufite n'amahirwe yo kuza inaha muri leta zunze ubumwe za amerika kurushanwa n'abandi niki cyatumye ugumamo
icyatumye ngumamwo ni kubera nabonye ko ari ibintu bishobora kumvira akamaro muri kazoza bikagira n'akamaro abandi ndabyitaho ndabikunda gushyika n'ubu undi
wa- wa- wabikunze kubera ko wari usanzwe ukora biriya bya informatike cyangwa bakubwiye bati ngwino wegera abandi wahise wumva ari ikintu kikujemo mu mutwe nawe ukumva ugikunze
eh na- cyahise kinzamo nyine mu mutwe kandi nibyo nyine ko nasanzwe niga ibintu bya informatike nabonye ko ari ubundi bumenyi naba ngiye naba ngiye kuronka Mhm. ufite imyaka ingahe mbese
cumi n'umunani cumi n'umunani ubwo uri umunyeshuri ukabona n'akanya ko gukora ibyo bya robotike
eh ndi umunyeshuri Mm.
n'akanya nakabona nyine Mm. ntabwo se ababyeyi bavuga ko bishobora kukurangaza bigatuma utita ku masomo ndagira ngo ube wagira nk'inama ababyeyi baba batarashyikiye yenda ko abana babo bajya muri iryo shyirahamwe ryanyu nk'ababyeyi wababwira iki ukurikije wowe uburyo ukoresha igihe cyawe mu kwiga no kujya gukora im- uturimo two muri iyo muri iryo shyirahamwe ryanyu wababwira iki
ababyeyi bababwira yuko bita- bitabuza abana kwiga kuko twebwe nyine turamenya umwanya tuviga bivanye n'ibibazo tuba dufite ku ishuri tukamenya nti ejo turafite ibibazo tuba twiga hirya y'ejo urumva nti- ntibishobora kutubuza na gatoya yuko twokwiga ahubwo abandi babyeyi babatera akamo barunge ko abana babo kuro- baronke ubumenyi kuko ibi ni ibintu bi- bi- kamaro mu buzima bw'umuntu bw'u- bw'umuntu Mm. naho abana bo wababwira iki nk'abo babivuyemo cyangwa se abandi batigeze bashaka kubijyamo cyangwa abaki abakigigimiranya bumva bata, batari basobanukirwa bo wababwira iki
bo nababwira nti nabo ndabahaye ikaze kuko ibi bimwe ni ibintu rero kuri byiwe byaranryoheye nda- nda- ndibaza ko n'abandi kandi ndabyizera n'abandi yuko byobaryohera Nti- ntabyo ntabyo- ntabwo byotubuza kwiga ahubwo byo- byoturo- byo- byoturon- byoturonsa ubundi bumenyi Mm.
mu buzima Mhm. niko se keve ubu uritegura kuza rero muri amerika si kera n'ejo bundi mu kwezi kwa karindwi urumva u- u- umeze ute mu mutima wawe urumva nu- ni ubwa mbere uzaba ugiye mu ndege
Eh, ni ubwa mbere Mhm. Uru- ubu rero urumva warabyakiriye ute wumva umeze ute mu gihe utegereje ku- kurira indege ukaza no ku- kurushanwa n'abandi inaha ngaha
Eh, ubwa mbere nabyakiriye neza kandi byararyoheye n'ubu ndaryohewe Mm, kuza kurushanwa n'abandi mu ihiganwa nkabona abandi ibyo bashoboye gukora natwe tukabereka ibyo dushoboye gukora abana bavuye mu bihinga bitandukanye tugashobora kwigishanya tukazana ubwo bumenyi twakuye hariya tukaza kubukoresha ino mu kwigisha abandi no kuba mu kubigisha nyine mm. nizere ko m- muzahigira byinshi hanyuma mukagenda mugasubira mukajya kwigisha abandi mu burundi ndetse mukajya mwambuka n'imipaka mukagera n'ahandi batagize amahirwe yo kubikora
yego abo tuzomenya byinshi nyine kuko tuba duhuye n'aba- n'abaturusha aba- ababitanguye kuva kera kera ubwo nibyo bya mbere ni ubumenyi mwinshi tuzokurayo tuzokwigisha n'abandi n'abandi n'ibindi bihugu bitashoboye kuronka amahirwe yo kubi- yo kubijyamo Mm. ye ndagushimiye cyane reka tube du- twakira noneho ku murongo wa telefone kuko iki kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abantu badukurikira abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bakibariza ibibazo bumva bafitiye amatsiko cyangwa se ibyo bifuza gusobanukirwaho nagira ngo twakire uwa mbere inosa inosa uranyumva
ego ndabumva Ni inosa urahaganaye
ndigaya mu gisagara cya bucogora ye hari ikibazo ufite ushaka kubaza cyangwa n'igitekerezo ushaka gutanga
hano hari igitekerezo cya gutanga Mm.
yakomeye yumvise ko n'u burundi burimo gukoresha kuhayanisha ishyirahamwe ry'abarundi ry'amaropo rishobora mu kundi muri amerika Mm.
none none nk- nk'umuntu yakwicara muri icyo shyirahamwe gute natwe tukame- tukamenya ubwo bumenyi bwo gukora ayo maropo kuko no mu burundi turashaka nk'icyo shyirahamwe natwe tukamenya gukora utundi nk'utuntu n'utundi kuko natwe tukiyungunganya natwe tukazoca mu- mu- mu mahiganwa nosaba ko mu burundi ko yaba yarihari natwe bakatwakira kikaca mu ngo mu yandi mashyirahamwe nacyo kikahigana ye reka nze bwo nk'umwa- reka ndaha umwanya um, bwana bindaba kanesiyusi akubwire akubwire uburyo wakwinjira muri iryo shyirahamwe ryabo nawe uri mu rubyiruko uri umunyeshuri inosa uracyahari ye reka reka nk'umwanya rero um, bwana bindaba kanesiyusi nagira ngo mwongere musubire ku murongo wa telefone noneho tu- twongere tuvugane Eh, sinzi niba mwumvise ikibazo cya inosa
yego me Eh, nacyumvise Ye- yajyamo Ariko gute abagize abagize ikibazo cyiza kandi kiriko kiriko kirazwa n'abantu benshi Mm, ku yaba ku mirongo ya interineti cyangwa ku matelefone mhm.
ukuntu abafite abana babo cyangwa urwaruka rusanzwe ruri mu mashyirahamwe ukuntu rushobora kwinjira muri iryo shyirahamwe ryacu ni uko dusanzwe dufite ahantu dukorera dukorera ngaha ku mu- kuri boulevard ya ventine novembre sinzi ko ahabona hafi ya hopitale militaire ibitaro by'aba- by'abasirikare Mm,
ego hanyuma ni haruguru yaho azobona ahantu handitse great lakes initiative for communities empowerment cyangwa grise mu majambo y'atunyo mhm.
niho dusanzwe dukorera hama kwinjiramo nabyo arashobora kuza kwitura icyo shyirahamwe tukamubwira ibisabwa eh, akaza tukamusigurira yumva biku agashobora kugira ngira ngo sinzi ko umuntu yo ari nimba ari kuri telefone cyangwa kuri radiyo ariko aratwumva umuntu yogira akanatanga nimero za telefone abantu bashobora guhamagara ko yaba ababyeyi cyangwa abana bazituye Mm, mwazibaha na- yari avuye ku murongo ariko ibyo ari byo byose kuri radiyo bwo aratwumva mushobora kuzimuha Yego.
n'abandi bakumviraho
yego hariho mirongo itandatu n'icyenda mirongo ibiri na gatandatu mirongo ibiri na gatandatu mirongo ine n'indwi hanyuma mirongo itatu na rimwe ubusa ubusa mirongo itanu na gatanu ubusa ubusa
Mhm.
ndabisubiramwo mirongo itandatu n'icyenda iyo ni mobile ya mbere mirongo ibiri na gatandatu mirongo ibiri na gatandatu mirongo ine n'indwi hanyuma kuri fixe naho boturondera kuri mirongo itatu na rimwe ubusa ubusa mirongo itanu na gatanu ubusa ubusa cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo umunani n'indwi mirongo itanu Mhm. Ndi- yego Mm, ndibwira ko ubwo bazumvise hanyuma Yego, ubwo u- u- uwaza kubakenera ku- kubahamagara yabahamagara hanyuma akabasha kuba yabona amakuru arambuye kugira ngo abashe kuba yajya muri iryo shyirahamwe ryanyu
yego me.
Ye.
Mm, murakoze.
Eh, reka duhe mwanya n'undi nawe undi mukunzi w'ijwi rya amerika robert turi kumwe Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe
murakoze ndi mu majyaruguru mu gihugu cy'u rwanda Mhm, mu karere ka gicumbi mhm, Eh, ndamanza gushimira urwo rubyiruko eh, ku bikorwa rukora n'uburyo rwa- rwabaye urwa mbere ruzaba rugiye muri amerika kumurika ibyo rukora ariko ndagira ngo mbaze ese ni gute begera eh, abandi bagenzi babo bamenyekanisha ibyo bakora aho mu burundi cyangwa se ni gute byatugezaho ibyo bikorwa byabo mu gihugu cy'u rwanda nagira ngo baze kutumenyesha niba se hariho webusayiti bakoresha batwereka ibikorwa byabo bakora hanyuma natwe tukabasha ku- kuba twagerageza kubikora cyangwa se tukabegera bakatugisha ina- bakatugira inama bari baduhaye nimero ariko eh, n'urubuga ba- baba bakoresha cyangwa se bakoreraho nabwo baruduha ku mbuga nkoranyambaga mhm. Eh, ni igitekerezo ni ikibazo cyiza robert reka muhe umwanya ubwo abasubize bwana bindaba cyangwa se uh, kevin niba hari u- um- u- u- uwashobora guhita asubiza
ego mwarakoze cyane uwo muvukanyi wacu ari mu rwanda kimwe abagize ukuntu dushobora ku gupibiriya cyangwa kumenyekanisha ibyo turi ko turakora ni uko dufite urubuga rwa dukorera ko ari wezi itatu akaburungu grise akaburungu bi
Mhm.
hanyuma ashobora kuzishaka no kuri no kuri email hariho ro- burundi robotics burundi robotics arobazi gmail doti komu
ye yego ye, aho wavuze hanyuma ikintu yabajije ikibazo kivuga ngo mbega twabafasha gute Eh.
mu rwanda gushyikaho ibyo bintu reka mbanze mubwire ko akaburungu niba atakumvise icyo ari cyo ni akadomo yego akaburungu yego Ak- eh, akadomo eh.
Akadomo.
mukomeze Mm.
akadomo nimukomeze nagira ngo mubi- mubwire yuko mu rwanda Mm.
ntagire ikibazo hariho naho ekipe yo mu rwanda ahurira hari iriko irabikora bigize amahirwe yo kubimenyekanisha ariko nabo bari ku kivu bariko barakora nabo tuzohurira washington Mm.
mbere n'ubuganda za kenya na tanzania novuga nk'aka karere eh, k'ibiyaga bininiya eh, bazoba ariyo bari nibaza ko turiko turiyumvira nabo kumwe twokorana tugashyiraho iryo shyirahamwe ribihuza muri ibyo bihugu byose dusanzwe dusangiye akarere kugira ngo dushobore kugira ikintu kimwe mu gufasha urwaruka cyangwa urubyiruko nk'uko mubivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda bagashobora guhuzwa n'ubumenyi bwa siyansi na tekinoloji Mm.
bakashobora kuja hamwe yego bagahura bakungurana ibitekerezo bakungurana ubumenyi Yegome.
ndetse no- n'umubano
n'umubano Mm. Ye.
Eh, kuko mu byo turiko turategura ni uko dutegekanya ko tuzotegura amahiganwa azohuza ibyo bihugu Mhm.
tumaze gukora ibikorwa bikomeye cyane ku rwego rw'igihugu kimwe kimwe aho giherereye hanyuma mu nyuma tukaza gukora amahiganwa muri ibyo bihugu byose ni ukuvuga yuko ari mu rwanda ari muri uganda muri kenya muri tanzania bose bazoshikwa ko uwuzaba yaronsera amahirwe y'uko twamushyikira ndumva ko atakibazo kizaba bazabimenya Mm.
azabimenya nibyo rwose Eh, twibutse abatwumva ko yari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira ku buryo bwo guha ingufu urubyiruko bunguka ubumenyi binyuze nyine mu buhanga n'ubumenyi nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire n'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika jean marie
ndawumva ye urahagana he
ndi bujumbura mu burundi Ye, ikaze ku ijwi ry'amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
hama nagira ndamubaze ubwo bumashini twumvise batubwira bakora bwaba bu- bukoresha n'umuyagankuba bwaba bujyamo amabateri bwaba bukora gute nicyo nashaka ndamubaze murakoze Ye, urakoze cyane ye bwana bindaba ikibazo cya jean marie
yego arakoze cyane jean marie Eh, nk'uko nabibabwiye ubu buhinga bwa robotike ni ubuhinga bushasha mwa bino bihugu tumenye iby'ino iwacu byo muri afurika cyane cyane bufite ubu- ibintu byinshi bukoresha mu bijyanye n- n'ibyigwa abanyeshuri bategereza gukoresha kugira ngo bashobore gushyika kuri icyo gikoresho twababwiye ni uko ubwa mbere dufite ibintu i- ibipande bitandukanye ibipande bitandukanye dutegereza guterateranya hanyuma tukabyara ikintu kimwe rero bi- bi- bivana n'abana n'ikintu bashaka gukora nk'uko nababwiye muri iri higanwa tuzaba dufite yuko iyo robo yacu cyangwa icyo gikoresho tuzotora kimanuka mu mazi eh, cyangwa icyo twa- twise nk'amazi mu bite- mu byiyumviro ku buryo bishobora gutora imipira mibi i- i- imipira mibi ishaka gusigura amazi acafuye ikayajyana muri za laboratwari kugira bashobore kuyahingura abe meza hanyuma kigatora n'amazi meza kikayajyana mu ma aho boyabika kugira abantu bashobore kuyakoresha nuko rero mu kubikora twiyumvira icyo kintu ku- cyoba cyubatse gute cyoba gikora gute hanyuma ni uko mutabona amashusho ye- ye- cyangwa muki- ngo mukibone muri kuri ku iradiyo gifite ukuntu kimanura ukuboko kwacyo kigatora iyo mipira hanyuma kiya- kiya- kikayishyira muri sitoke otomatikima kika- kikayajyana hanyuma kikiyugurura iyo mipira kikayirekurira ahantu tuba twakirungitse turiko turagikontorora kuri kuri za ordinateri cyangwa eh, za za telefone cyangwa amatabureti rero ku ibintu bisaba bisaba yuko harimwo nk'uko mubyumvise harimwo pariti mekanike cyangwa iyo guterateranya ibintu ugafata ibintu bi- bi- bitagaranye ukabibyaza n'ikintu kimwe gifite ishusho nuko wafata imbaho uka- ukabazamo imeza cyangwa ukabaza nk'akabati cyangwa ukabaza n'igitanda nyine uko wumva ushaka kubikora natwe ni uko tuba dufite materiyeri ziri ngaho cyangwa ibikoresho mugabo abana bakaja hamwe bakavuga ati tuko dushaka gukora iki reka dufate iki duteranye iki dufate iki duteranye iki hanyuma inyuma y'ibyo yabajije ati mbega icyo kintu kiba gikoreshwa n'amatara koko gisanzwe gifite bateri yazo yazo dukoresha zifasha kugira ngo zitange umuriro mu bihimba bimwe bimwe bikoreshwa n'umuriro kuri iyo kuri icyo gikoresho harimo rero bateri dukoresha ducomeka ko igashobora kuba yotanga umuriro mu bice bimwe bimwe by'icyo gikoresho hariho n'ikindi kandi gikomeye cyane ni ikintu nakwita nk'umutima umutima wayo w'iyo robo cyangwa icyo gikoresho ariyo nacyo gishyiramo amainforomasiyo ni uvuga ibyo bintu dushaka kuyikoresha tubishyiramo muri muri iyo ntuzenyi muri iyo uwo mutima wayo bayita kontorori habu mu rurimi rw'icyongereza ikaba ifata n'ibindi ekisitensheni habu iyo biza gufata amapariti menshi iyo uza kuyikoresha ibintu byinshi ushyira kuri na ekisitensheni habu kugira ushobore kureba aho ucomeka insinga icyo gihe rero dufite za orudinateri ku ruhande turaheza tuka tugakereya sinzi ukuntu hakaba ukuvugana hagati ya orudinateri n'iyo robo iri ahantu nta rutsinga ruba ruhari kugurira icyo nakwita nk'uburyo bwo gutanga za interineti ibyo bita wayifayi cyangwa wifi ukayugurura iyo robo ikabonana n'imashini imaze kubonana n'imashini niho rero uca utanguruka ugakora porogaramasiyo yayo ihuye n'ibyo ushaka yuko iza gukora nimba ushaka yuko kwa kuboko kwayo kumanuka ukora iyo porogaramasiyo ihuye n'uko ukuboko kumanuka kukaduga itora umupira ikawusubiza inyuma ikawushyira muri kabine inyuma na kabine nayo ikashobora kwiyugurura ku buryo otomatike utiriwe urayikorako ibyo rero urumva ko bifashe ibintu bigera nko kuri bitatu cya mbere nababwiye ni icyo cya mekanike kumenya kubiteranya ukaraba ibyo bintu ati nateranye iki kirabyara iki kirabyara iki ukanamezira urumva ugashyira ibipimo nyine na za rati ugapima hanyuma ukabona kuyibyara hanyuma ikigira kabiri nababwiye niyo nyine ko kuyishyiramo umuriro tukayicomeka hanyuma ubugira gatatu rero ari ikintu nacyo gikomeye cyane gikoresha navuga nka matematike logike matematike ariko iba iri mu mashini ari nayo idufasha kugira ngo iyo robo yacu ishobore kuba yogira ikava hiri ikagenda kuko tutarabikora ntishobora kuva hiri ngo ishobore kugenda ngo ikore ikintu na kimwe ni nk'uko wowe uteretse intebe ngaho cyangwa imeza ikintu kitagiramo ubuzima nyine tujya kugira ubuzima mu nyuma rero tumaze gushyiramo muri muri iyo orudinateri yacu dufite cyangwa za taburete tukamenya ukuntu dukora tugenda duhuza biriya mu mashini ku buryo ya robo yacu iza kubyara icyo twahitemye ikagikora
ntibyoroshye kubisobanukirwa utabireba nyine ariko ndibwira ko abantu bashobora kuba bumvise uko iyo robo ikora njye nakabonye ko uko ibyo ngibyo byose mwasobanuraga mubyemeye niba nta kibazo dushobora kuza kubashyirira kuri facebook yacu bakaza kureba nyuma y'ikiganiro bakaza kureba uko ikora ibyo mwasobanuraga muri makeya
nta kibazo nubwo bagenda kuri kuri paji ya facebook yacu nayo nyine yitwa burundi robotiki barashobora kubibona namwe nyine gufasha hanyuma mukabishyira ko kugira ngo abashobora kubibona bose bakabona ukuntu mikora nubwo bataba babonye mu ntango kumwe twasuye gufata ibi tukabitoranya na biriya cyangwa ukuntu dushobora kuyiha ubuzima igatangira igakora iri ari ya disitanse iri ku ntambwe ku ntambiko zitandukanye ubwo turaza kureba uko twabibashyiriraho hanyuma hari utwandikiye mu kanya mubeya alfred hati urwo rubyiruko rw'abarundi n'abanyarwanda ruzitabira iryo rushanwa ryo kumurika robo turarukeje iryo ni ishema ku bihugu byarwo no kuri afurika muri rusange undi ni kabizi agira ati nizere ko ba bandi bo mu rwanda bo kuri iniverisite kaminuza bakoze imodoka ikoreshwa n'imirasire y'izuba bazajyayo ati kuko byabongerera imbaraga aterega hari urubyiruko rufite ibitekerezo ariko rukeneye abarutera intege fayinansiyeri bakeneye nko kubona amafaranga yatuma rubasha kugera ku byo rwifuza ubutumwa bwe ndabona ari burebure ariko muri make ni ibyo ngibyo yavugaga urumva rero ko ibyo mukora barabishima kandi barabishyigikiye twongere twakire undi mukunzi w'ijwi ry'amerika alice uranyumva Eh, ikaze ku ijwi rya amerika urahagana he uravugira kure sha wongera ijwi ndi bujumbura mu burundi ye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
Eh, ndashaka kubaza ikibazo Mm.
Nabajije- nabajije uwo mutumire eh, uwo arongoye iryo shyirahamwe Mm.
Eh, twumvise yuko uburundi buriko buratera imbere mu bintu bidasanzwe na cyane cyane mu gukora ubwo buhinga bw'amarobo ariko noneho ubwo ntiboba bariko baragabanya umwanya burya hariho ubushomeri bwinshi ubwo ntibagomba kugabanya ibikorwa bimwe bimwe bihabwe bigufasha abantu ariko barabikora bakaronka amafaranga yo kubatunga
Mhm.
hanyuma ikibazo kigira kabiri nashaka kubabaza ko bashobora kuduha aderese yabo umuntu akeneye kubabaza nk'ikintu abegereye akamenya aho abaronderera murakoze Ye, urakoze aderese yari yayitanze mu kanya ariko araza ku- kongera ibasubiriremo ku bifuza kumugeraho Ah, aha rero alice uhuje na emmanuel munyemana nawe utwandikiye kuri facebook avuga ati nanjye muzampa amahirwe yo kwitabira iryo murika nubwo ayo marobo agenda atera abantu benshi ubushomeri alice rero nawe uti ubushomeri bu- ntibizatuma ubushomeri bwiyongera ko bwari busanzwe bunahari Ah, bwana ah, bindaba mwamusubiza
yego me arakoze cyane Eh, ni ikibazo benshi bakunda kutubaza ati none ko muri ko murakora amarobo mufite uwo mugambi wo kuyakora ntibizotuma ubuzi bugira gute bu- bu- bubura cyane ni umuhumuriza nkamubwira yuko butazobura kuko kimwe n'uko icyifuzo cya mbere twari dufite si uko twogwiza ibishomeri mu gihugu cyangwa mu- aho twaba duherereye ariko kuba ari kugira dushobore gufasha mu gihugu cyangwa mu iterambere ku buryo bya bikorwa byahora bikorwa n'umuntu ugasanga aho yagiye gukora ibindi ariko hari igikoresho gishobora kubimufasha bigaheza bikamufasha kugira ngo ashobore kubikora hanyuma akaronka n'uwo mwanya wo kuza gukora ibindi ni ukuvuga n'uwo yavuga ko yobura akazi ye- utaraha mu kirundi bavuga ko aba ari ahandi ntushobora kuba mu bibanza mu kibanza mu bibanza bibiri ku mwanya umwe ni ukuvuga uwo ba muri icyo kibanza k'icyo kintu tuba twakoze yoronka kandi ashobora kuba ari kandi akaronka icyo akora ariko nya- intumbero nyamukuru ni uko two- ibyo turi gukora ari ibikoresho byo- byofasha mu kugira ngo bi- bisahirize abantu nk'igihe udahari cyangwa umuganga atari hari tugashobora gukora nka nka robo ishobora gushyira abarwayi imiti igihe muganga atahari akayi akayigira ibyiza gukora kuri ayo masaha yibereye kure kuri telefone yiwe igaheza ikagenda wa murwayi ashoboye guhaguruka ikamuhereza imiti akayinywa urumva ko byaba bize gufasha wa muganga ari handi akaba ariko arakora hariya ariko no ngaha handi ariko arakora icyo ni icyiyumviro kimwe hanyuma hariho ni- n'ibijyanye no gufasha ku mvura nk'abamugaye kuko turiyumvira kumwe tugiye gushyira ko muri kazoza nubwo ariho tugitangura tugakora nka robo ishobora gu- gufasha abantu bamugaye murabona ngaha mu burundi sinzi no mu rwanda ko batwumva ni uko iyo umuntu amugaye ategereza kurondera uwundi muntu amu- amugenda amusunika kwa kariya ga- ga- gasheze rurange cyangwa agakoresha ariya mabeki ye bigatuma ahantu yari kugenda mu isa- mu minota mirongo ibiri ahagenda isaha cyangwa uwo wundi yari karamusunika nawe yari gukora ibindi bigatuma atakaza uwo mwanya na- agakoresha n'ingufu nyinshi cyane rwose zo kwama ariko aragendana n'uwo muntu wumva ko a- ari abantu babiri ahubwo baba bagiye mu- mu rugezo rumwe nyine rw'ubumuga ahubwo rero tukaba dushobora gukora nka robo umuntu ashobora kwicara ko tukayiporogaramu nk'umuntu dufate ari kuri ababona gare du nord i bujumbura akakijyana muri vire ari we wenyine n'iyo robo yicaye ko akamenya uko nyine ayijyana akamenya ko nivo ya batiri aho igeze n'ukungana aza kwishikana muhira ndumva ko kiba ari igikorwa gikomeye cyane umuntu ashobora ku cyofasha cyane mu- mu- mu gufasha ubuzima bw'abantu Mhm.
ni ukubwira rero ngo dushobore kurwanya eh, bande ku- kurwanya abantu ko baronka ubuzi cyangwa tuka- mu kugwiza shomaje kutabona ubuzi Mm, yari yabajije ikibazo kijyanye na na aderese dukorerako mm.
ndayisubiramwo ni ku mutangano ngaha haruguru ya hopitale militeri imbere yaho niho dufite iryo shyirahamwe dukoreramo hanyuma telefone ni sohasane cyangwa mirongo itandatu n'icyenda mirongo ibiri na gatandatu mirongo ibiri na gatandatu mirongo ine n'indwi ni nayo iri no kuri watsapu wowe ushaka kwandikira kuri watsapu niho yogira yogisanga cyangwa akaturondera no kuri mirongo itatu na rimwe ubusa ubusa mirongo itanu na gatanu ubusa ubusa cyangwa mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo umunani n'indwi buri tanu izo nimero zose umuntu azihamagaye ko zamazugura umwanya wose umuntu arashobora kudutora cyangwa akatwandikira kuri imeri yacu ariyo burundi robotiki arobazi jimeri akadomo komu Ye. ndizera ndizera ko umuhumuri ubahumurije nako jean marie na alice ku byerekeranye n'ikibazo cy'ubushomeri ariko hari na eric nawe wari utwandikiye kuri facebook nawe atubwira ati eric ndayikengurukiye ati ubwo ntibizatuma ah, ha- habarwa abashomeri benshi ku isi urumva rero ko ni ikintu gihangayikishije abantu nubwo ari iterambere ariko iterambere burya naryo ritera ubwoba ikintu iyo kije abantu batangira kwikanga ye hari Eh, abantu barikanga Mm.
ariko nibaza yuko ah, bara- babafatiye ku rugezo rw'ibindi bihugu bya- byamaze kubishika ngo kuva kera Mm.
usanga ahubwo twebwe natwe dufite ibishomeri bisumba ibyaba ari biriya bihugu byamaze kubigiramo kandi bibikoresha mu buzima bwa minsi yose kuba kitoba ikibazo yuko mu burundi iwacu bihashyitse cyangwa mu rwanda bikahashyika byotuma ahubwo byo- byo- nje mbona ahubwo ni- ni- nimvoye kubona ubuzi kuko nk'abana bariko barabyinjiramwo bazofasha kugira ngo bashobore ku- gushiraho ubuzi bashobore ku- guha ubuzi abandi bana nabwo na- nabo baka- bagashobora kwitunga Mm.
yego ko hari uza- ushobora kuzashyiraho n'isosiyete yikora izo za robo icyo gihe agaha abantu akazi yego Akabo- aka- bakabona akazi yego Mm. ubu witwa radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kirakomeje Eh, gerard ntirampeba ati mukomere batama ku makuru n'ibiganiro mwama mutugezaho turagushimiye gerard n'abandi mwese mukomeza gukurikira radiyo ijwi rya amerika tubibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri dusubire ku murongo wa telefone twakire na ngabirano uranyumva
ndabumva cyane kabisa ndabumva gatanu kuri gatanu nuko nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego ubwa mbere na ni nko gushima ni nk'igitekerezo cyo gushima ubwa mbere kuri aba bantu b'abahinga atako batagira mu kuzana ibintu bimwe n'ibindi bishobora kugenda bifasha twebwe urwaruka hanyuma nkacangira nti ndiko ndumvira iryo shirahamwe rikora ibyo bintu bya kubo ndumva ari ishirahamwe ritoroshe ari abantu bagerageza ibintu bikomeye cyane hanyuma nkacangira nti none rifite umugambi wuhe wo gufasha mu kuva ngaho i bujumbura bavuze bakorera bashwiragiza amashami mu ntara zitandukanye eh, kugira n- n'urwaruka rwa ruguru rutegereye hiyo mu bisagara ruharahurire eh, bimwe n'ibindi hanyuma haca nongera ngira nti mbega ko hari uru rumwe mu rwaruka rushoboye ibintu n'ibindi byo gukora ibintu by'ubuhinga ariko hakaca haba urugenda ruburizwamwo nka bamwe b'igitega bashaka kugerageza gukora indege mbe bo byo babigeze hehe kuko nabo no- rwarwaruka uh, kandi rwari kuzana ibintu kabisa ushobora kubona ko bafite italenti yo gukora ibintu bitandukanye niryo n'iterambere mu bindi ntutuzi amakuru y'abaho bageze sinzi ko mu mashyirahamwe bakorana uh, hari icyo waba uzi
yereka akubwire nta- niba hari icyo yaba abiziho bwana Mm.
bindaba ngo mwamubwira
yego arakoze ingabirano aragira ikibazo cya mbere y'uku- ukuntu dushaka ko ubwo buhinga bwamenyekana no mu ntara hagati Mm.
nk'uko nabimubwiye dufite umugambi y'uko mu gihugu cyose mu ntara hashoboka dushobora kuguruzayo a- a- amashami amashami y'urwaruka ashobora kwiyandikisha tukabarungikira n'abigisha babo arabo baba abana nyine dusanzwe dukorana nka betuzezane na washington ku buryo bazoshobora kubimenya bikashobora nabo bagashobora nabo kubyiga kuko intumbero nayo nyamukuru ni uko babimenye nabo bashobora ku- ku- kuzoja mu mahiganwa haba ku rwego rw'igihugu cyangwa ku rwego rw'akarere no ku isi nk'uko uko uko bitanguye bizobandanya uko ibihugu bizogenda bibitegura mumaze kwemererwa kwinjiramwo niko n'abana ba ruguru bazaba bashoboye koko kubifata mu minwa bakabikunda bazoronka aya mahirwe nk'aya aba bana ba mbere baronseye kugenda mu bihugu bakagira ayo mahiganwa haba mu rwego rw'igihugu cyangwa ahaterereye cyangwa no mu karere ahanini duhereye mu bihugu by'ibiyaga binini ikindi abagize ni uko tuba dufitanye isano n'ishyirahamwe ry'igitega ryifuza gukora ibintu bijyanye n'indege cyangwa ibindi ntituzinanye mu byakuri ntituzinanye gushyira kuri ino saha ntituzi ayo makuru yabo n'aho bigeze bintu
reka tubaze keve akabazo gatoya
ahubwo na odoreye yamaze gushika wa mukobwa yamaze gushika nawe ntihagira akanya murashaka ukamuronkera nawe ari ngaho
ubwo reka mbanze mbaze keve hanyuma ubwo na mwamikazi nawe tumubaze
yego
keve uranyumva
yego ndakumva
urumva ko hari abandi bana bifuza kuba bakora nk'ibyo mukora ibyo mwatangiye ni iki wababwira ku byerekeranye no kwitabira icyo gikorwa hari ikintu bisaba kidasanzwe tuvuge mu byerekeranye n'imyaka umwana yaba afite kugira ngo abashe kwifatanya namwe cyangwa se abashe gusobanukirwa n'ibyo mukora umwana yaba afite yaba ari nko mu kigero kingana iki cy'imyaka hanyuma akeneye ubuhe bumenyi ni umuntu wamaze kugera mu mashuri yisumbuye uwo mu mashuri abanza nawe yabikora yatangira hakiri kare ni iki mwababwira
bisaba imyaka kuba ufite kuva kuri cumi gusa kuri cumi n'umunani
yego
cumi gusa kuri cumi n'umunani kandi nta bintu byinshi bisaba icyo bisaba gusa ni kubikunda ukabishyiramo umwete wo kubyiga icyo nababwira nta bintu ibintu byinshi bisaba ko nta bintu nta bintu uvuga ngo uvuye umuntu ari kuwuzi nibyo twigiye ngaha nyine
ntabwo ari uko mwari mu mashami tuvuge yo mu mashuri mwiga nk'ibyo bya informatike minda bakaniziusi yatubwiraga ko harimo mekanike hakabamo informatike ibyo byose ntabwo bisaba ko uba ufite ubumenyi muri ibyo ngibyo kugira ngo ukore izo za robo
yego jya nabitanguye niga nigira informatike ariko nta bintu byinshi bisaba ngo ngo byo kwiga informatike ngo ube ubizi gusa bisaba yuko ubyitaho kuko nta kuko nta muntu ushatse kukiga nta muntu ariko igihugu ushatse kukiga urakimenya byose ni buhoro buhoro
ye sawa reka ubwo nakire na mwamikazi odre uranyumva mwamikazi mwamikazi uranyumva ndabumva yikaze ku ijwi ry'amerika twari tugutegereje mu kanya wagiye gukora ikizami wagitsinze se uko ubyumva ikizami wari wagiye gukora wagiye wumva wagitsinze
yego ntakirageze
nuko nuko ndumva wakoze iyo bwabaga ibyo ari byo byose ubwo ni ugutegereza amanota ariko twizere ko wabitunganyije rwose
yego
ye none nashaka kukubaza wowe uko watangiye ujya muri ibyo byo gukora za robo nk'umukobwa iwanyu bakuretse ku buryo bworoshye we wumvaga ari iki gituma wifuza kujya gufatanya n'abandi uranyumva se
yego ndabumva
ni mu nsubize mubwire mwebwe nk'ikintu cyaba cyaratumye wowe ubwawe nk'umukobwa wumva ushaka kujya kwifatanya n'abandi mu bikorwa nk'ibyo akenshi bikunze gukorwa n'abahungu kuko aribo bakunze kubagana mu tuntu dutandukanye wowe byaje bite ababyeyi byaraboroheye kugira ngo bakure icyo ugeyeho
yego ntibyagoranye kubera ubu abakobwa n'abahungu basigaye bafite amadwa angana uburenganzira yego uburenganzira bungana urumva nta ngorane byateye kandi ni ni onera yo guserukira umukobwa w'umurundikazi
ni byiza byaranshimishije cyane kwifatanya n'abandi kwerekana yuko umukobwa w'umurundikazi ashoboye ko umukobwa w'umurundikazi ashoboye kugira ibyo n'umuhungu w'umurundi yogira Mm. twashimira n'ababyeyi bawe bakuretse baka- bakabona ko ufite uburenganzira bungana n'ubw'abasaza bawe n'ubw'abahungu mu burundi no mu no mu rwanda n'ahandi hose
yego Mm. none abakobwa bagira inama ki
ntibashobora gusubiramo abakobwa abigeme wabagira inama ki impanuro wabaha
abakobwa impanuro nobaha ni uko bo- boreka kugira isoni cyangwa boreka kwikumira berekane yuko dushoboye twese turi abakobwa ibyo umuhungu yokora n'umukobwa yobikora Mhm.
ntibareke kugira ubwoba cyangwa isoni nabo nyine bave bave muri ubwo bwihisho bwabo sinzi ko byita Mm.
nabo berekane ko bashoboye turashoboye na tudabyizera Mm. naho ababyeyi babwira iki
ababyeyi nabo nibaza- nababwira yuko umukobwa angana n'umuhungu nta kubakumira ngo umuhungu ngo yokore ibintu umukobwa ntabyo yashobora nibareka abana babo bakora ibyo- ibintu biyumvamo bakora ibintu bumva bakunze ntibaba- ntibaba- ntibabanyire ngo ni kubera wari umukobwa ngo ntacyo ashoboye Mm. ye Yego.
urakoze cyane reka ubwo dukomeze tu- tuganire nyine twakira n'abandi bakunze ibijwi rya amerika eh, babaze ibibazo cyangwa se bakomeze gutanga inama n'ibitekerezo samweri uri ku murongo wa telefone uranyumva
ego ndabumva cyane rwose urahagana he
Ah, nsanzwe ndi bujumbura Mm. ikibazo cyawe cyangwa Yego.
igitekerezo rero
bo jewe nagomba gushyigikira gusa kubungana n'abatera intege abo bantu biyumvishe kwiyumvira ni cyiza cyane rwose
yego
hama gusa na imfise ibibazo byinshi naza kubaza ariko numvise byinshi babyishyuye Ndi- bazi iki- icyaba gisigaye
Eh, nta cyari gisigaye gusa ariko nagomba nterera icyiyumviro Mm.
ndumva bafise intumbero nziza yo guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi hama ni uko eh, akamaro bizozanira i- igihugu ni uko igikorwa kirosha gikorwa mu mwanya muto kurusha i- nk'ibikorwa basanga gifasha nk'amasaha menshi ariko kikazohera gikorwa mu mwanya muto urumva ivyo ni byiza cyane rwose na- ahubwo ubu burundi turacyari abanyuma rwose kuko ngerageze kuraba hirya no hino umviza amakuru n'ingene mu maindustri amwe amwe bakora urumva ko ico gikorwa cyari gikenewe rwose Mm.
Eh, Oya, nibyo ndabi- ni- ndabishima cyane rwose ndabishima cyane rwose eh dayere ni entrepreneuria nziza kuko bizotuma no mu minsi iza abo bana bakurana ubundi buhinga buri bunini rwose butuma eh, bashinga n'ayandi mahinguriro azotuma mu nyuma baca bikenura nabo mu byo bakeneye Mm. oya rwose ni, ni, ni igitekerezo cyiza kandi ngushimire nawe kuba ukurikiye radiyo ijwi rya amerika ukaba wadukurikiye kuva mbere ukumva ko ibibazo abantu babajije ibitekerezo batanze wabyumvise ku buryo tu, Yego.
tubasha gukomeza nyine tukaganiraho kugira ngo dusubire inyuma dusubiza n'ibibazo byabajijwe mbere ndagushimira cyane kuba ukomeza kudukurikira n'abandi bose n- twabashishikariza kujya Yego.
bakurikira bigitangira kugeza Eh, turangije eh, nabasavye ikiganiro cyaciye mu ndwi iheze Eh, kivuga uretse ku tura- barundi na- bari muri Am- eh, nabibonye uretse turaza kugusubiza mu kanya sibyo murakoze cyane nabonye ko watwandikiye ndabakurikirana kuri gatanu kuri facebook gatanu urakoze cyane ye nk'uko rero uyu munywanyi w'ijwi rya amerika yarabivuze n'abandi bose babivuze ikintu cyitwa ubuhanga ubumenyi kubasha gu- gukora ibintu ukabasha no guhiganwa ni ikintu cyiza bizanatuma biteza imbere n'umugabane wose w'afurika cyane cyane mu byerekeye ubukungu nk'ubu muri senegal muri iki cyumweru gishize i dakari habereye irushanwa ryahuje ibihugu byinshi abana bo mu mashuri yisumbuye Uh, bo muri senegali nabo mu bihugu bituranye nabo bakoze ibyo bintu byo kurushanwa bya robo uh, bikorwa buri mwaka ubwo rero twizere ko biz- ari ibintu bizajya bikomeza kandi bikazafasha n'abana benshi aho bari hose twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire eri eri urahagana he egeni yawe mwiriwe wiriwe urakomeye uri hehe
ndi ngaha neza neza mu mujyi wa bujumbu Mhm. mwiriwe mumeze mutese Yego. turiwe neza akazuba kameze neza akavura niko mbona kamaze iminsi katagwa mugabo ubushuhe buriho kazagwa mugabo buriya urasanze.
Mm, buriya kazagwa Ni ukwi- ni ukubyizera hanyuma rero ikibazo cyane cyawe cyangwa rwose.
igitekerezo
rero rero icyiyumviro cyanjye nari mfite nagiye kwara kugira ngo nshyigikire nongera mbaza kano kabazo kagira gati ati "Ibi biko- ibi bintu baba bakora biba bikomeye ku buryo umuntu aba ariko arabikoresha atakibazo agira ariko arabikoresha kuko nko- nko nko ku bagira bagerageze indege bavuga bati umunsi bapimye yuko iguruka bazoyijyana ahantu mu biti kugira ngo ntize kugwa ku bantu aho hari icyo yonyine ishobora kuri ako kabazo rero n'uwo muco nagomba kumenya Mhm.
hama hasigaye tubipfuriye gutera imbere ku buryo bokorera mu gihugu cyose nge urakoze eri bwana bindaba uyu muvandimwe wacu eri arabajije nagira ngo mumusubize ndabona n'amasaha arimo agenda yihuta
yego Mm.
Mu- arakoze cyane kuri icyo kibazo bavuze ko ari ikintu kiba gikomakomeye kiremereye gishobora kuba cyo- cyogira impanuka ziteza ni ukumuhumuriza ni igikoresho gitoya cyane gishoboka nubwo atakibona Mhm.
i- gikorera muri ahantu mu kare gatoya cyane rwose dushobora ku- ku- kuba twateguye ntacyo gishobora konona cyangwa ngo kigire ibyo cyononera aho aho tuba turi ko turakorera ni icyo umuntu yamubwira Mhm. Nge- ikindi kibazo cy'inzira yari abajije ah, ukuntu tu- tu- twifuza kubishikana ah, hirya no hino mu gihugu nari nabiteguye yuko dufite intumbero y'uko tuzokwigisha n'abandi bana mu ntara zitandukanye tubifashijwemo n'abo turi kumwe mu ishyirahamwe n'ubuyobozi dusanzwe dufite kugira ngo abana b'abarundi bashobore kumenya ubwo bumenyi kandi babugire ubwabo bumve yuko butegereza gufasha mu iterambere ry'igihugu n'imiryango Mhm. Nge- yego Iri terambere ry'igihugu n'imiryango eh, nk'uko nari mbivuze mu kanya muri aba bo muri senegali ahangaha hateraniye iri rushanwa mu eh, mu- muri iki cyumweru gishize abateguye iryo rushanwa ry'amarobo bavuga ko intego yari ukugira ngo bashishikarize za guverinoma zo muri afurika cyane cyane ndetse n'abaterankunga bigenga kuba bashora imari mu bintu bijyanye na siyanse ibintu by'ubuhanga n'ubumenyi eh, imibare eh, m- ku mugabane w'afurika wose ndumva rero ari igitekerezo cyiza cyashobora rwose gu- kuzafasha eh, ibihugu byo muri afurika cyane cyane gutera imbere nabyo bikagenda bifa- bitera intambwe bishyira ikirenge mu mu- mu cy'ibindi bihugu byateye imbere kuva kera noneho ubwo mu gusoza rero nagira ngo mbasabe ko mwagira n'akajambo ka nyuma inama mwaha ba- abakurikiye radiyo ijwi rya amerika baba urubyiruko cyangwa se abana batwumva muri uyu mwanya
yego mu- murakoze murakoze inama twabwira urubyiruko cyangwa abana ni uko bwa mbere twabatumiza ku gushyira amanga cyangwa kutagira ubwoba hama bagafata izi nyigisho tuzobashyikiriza mu minwe bakabikunda ku buryo bishobora kuba kubazanira iterambere aho baherereye haba ku gihugu cyangwa n'ingo zabo imiryango yabo aho biherereye hanyuma ikintu twaba cyane cyane ababyeyi ni uko babahimiriza baka- bakababwira abana bakaza bakabandikisha tukabigisha ubona ko bitanasaba n'umwanya mwinshi cyane bijya inyuma ya saa sita abana bavuye ku mashuri no muri wikende bakaza bakabyiga hanyuma ubwo bumenyi baka- bakagira icyo babukoresheje mu buzima bwabo ikindi twosaba ni uko ku baja- ku bijyanye n'ibi turi ko turakora, turasaba ko ubutegetsi bwadufata mu mugongo bakumva ibyo turi ko turakora hanyuma kandi turashimye ko hari abategetsi batwakiriye baratwumviriza bashobora kutugira inama y'uko twotera tuje imbere mwa kino gikorwa tukanashimira kandi n'abagiye baradufata mu mugongo nk'amaradiyo Yeah.
babishyikirije imenyeshamakuru bakabyandika Eh, murakoze cyane bwana bindaba kanesiyusi kuri iki kiganiro Murakoze ngashi- cyane nawe.
eh, ngashimira mwamikazi Murakoze audrey cyane.
eh, saba umukiza kevin n'abandi mwese mwaduhamagaye n'abaduhaye ibitekerezo ndetse n'inama ngashimira abadukurikiye aho muri hose mbifuriza ibihe byiza gukomera no kugira amahoro iwanyu no mu banyu ngashimira enjeniyeri wadufashe ku buhanga bw'ibyuma vasco voraric na inosa kimenyi badufashije kubahamagara no kubashyira ku murongo kugira ngo tuganire mugire ibihe byiza